Yindi Radio, Ijwi ry'Amerika. iradiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abaducikira kuri interineti ni kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fideli niyo ngabo ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu rwanda urwego uh, rujejwe gutohoza ibyaha rib rwataye mu mvuto abahoze ari abayobozi b'akarere ka gasabo na rwiyemeza mirimo jean nsabimana kubera inyubako zidakwije ibyangombwa zibangamiye ubuzima bw'abazibamwo nta mucanga muzima ifite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizakugwe hejuru se ntitwagenda abo ni abaguze amazu yubatswe na rwiyemezamirimo jean nsabimana ku nkengera z'umugwa mukuru kigali ku mugwa mukuru wa sudani hongeye kuba ingwano ikomeye hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye abasirikare ba misiri ijana na mirongo irindwi n'indwi bari bapfungiwe muri sudani batahukanywe i kairo naho mirongo ibiri n'indwi bakiri muri ambasade yayo i khartoum muri yemeni abantu bagera kuri mirongo inani na batanu baraye baguye mu gusunikana kwabaye bariko bahabwa imfashanyo abandi amajana atatu na mirongo ibiri barahakomerekeye aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu mwanya muto turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi onu iriko isiga ibara risa uh, risara gusa n'umuhondo kajugujugu za repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntumbero yo kuzirinda ibitero eugeni mukankusi aba afitiye ibindi kuri iyi nkuru oni yasize iryo bara rigaragarira kure indege za kajugujugu ebyiri zikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa kongo icyo bagamije ni ukuzirinda ibitero by'abarwanyi mu buryo zibasha gutandukanywa n'izindi ndege ibibazo by'umutekano muke byarushijeho gukara muri kongo kuva umutwe w'abarwanyi wa ma makumyabiri na gatatu umwe mu mitwe myinshi ikorera mu karere ugabye igitero cyo kwihimura mu mwaka ushize ibikorwa by'ubutabazi bifasha abasivili ibihumbi bakuwe mu byabo n'intambara mu mwaka ushize habaruwe inshuro magana abiri mirongo icyenda n'eshatu aho intumwa ziri mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa kongo zagiye zihura n'ibibazo byaviriyemo impfu abakozi b'ubutabazi icyenda abandi barenga makumyabiri barashimuswe mu mwaka ushize serivisi y'ubutabazi ya onu unhas muri iki cyumweru yamuritse indege ebyiri za porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu zahinduriwe ibara cyakora impirimbanyi za sosiyete sivile mu mujyi wa goma ntizibishira amakenga nka stewart muhindo kuri telefone yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ati guhindura ibara ntibihindura ishingiro ry'iki kibazo cy'umutekano yakomeje agira ati ikigaragara ni uko kuba umuryango w'ubutabazi urimo kugerageza gukora ku buryo ubasha gutandukanywa n'abandi ni ikimenyetso cy'uko mu buryo onu ikoresha yananiwe mu butumwa bwayo aha yashingiraga ku burakari bwagiye bugaragazwa n'imyigaragambyo irwanya monusco yagiye ikorwa abasirikare b'amahoro ba onu umunani barishwe ubwo kajugujugu ya monusco yahanurirwaga mu gice cyarimo abarwanyi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize guverinoma yabigeretse kuri ma makumyabiri na gatatu nayo irabihakana mu kwezi kwa kabiri undi wari mu ngabo z'amahoro yarishwe ubwo kajugujugu yakoreshwaga muri ubwo butumwa yarashweho iri mu kirere murakoze jeni kuri iyo nkuru umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan james stoltenberg uyu munsi ku wa kane yazindukiye i kiev muri ukraine mu rugendo rwabaye giturumbuka thomas kamirindi adufitiye ibindi ubwa mbere stoltenberg asuye ukraine kubitewe n'uburusiya mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize uretse ko yanaherukagayo kandi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kiganiro bahaye abanyamakuru bombi bari kumwe perezida volodimir zelenski yamubwiye ati igihe kirageze kugira ngo otan ifate icyemezo cya politiki cyo kwemera ukraine kandi ukraine irifuza kumenya ngo ni ryari izaba umunyamuryango stoltenberg nawe yamushubije ati mureke mbyumvikanishe neza umwanya ukwiye wa ukraine ni muri otan otan muri kumwe uyu munsi oto muri kumwe n'ejo n'ejo bundi hazaza yasobanuye ko umuryango uzabyigaho mu nama y'abakuru b'ibihugu byawo itaha izabera i Vilnius umurwa mukuru w'igihugu cya Lithuania mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka yatumiye kandi perezida Zelensky kuzayijyamo i Moscow umuvugizi wa perezida Putin Dmitry Peskov yatangarije abanyamakuru ko kubuza Ukraine kwinjira muri OTAN bikiri mu migambi y'intambara uburusiya bwita igikorwa kidasanzwe cya gisirikare muri Ukraine ati Ukraine muri otan byaba ari icyago gikomeye ku gihugu cyacu no ku mutekano wacyo
urakoze thomas kuri iyo nkuru ishami rya onigitaha abana unicef rigabisha ko ibitegiri by'ibibondo bihitanwa n'indwara zirindwa biciye mu njanjo bishobora kwiyongera ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe unicef isigura ko ikiza ca covid ya cumi n'icenda catumye ibitigiri vy'abizera incanco zitandukanye ku bana bigabanuka ico kigega ca onu citaho abana ku isi unicef mu mpfunyapfunyo kikemeza ko abanyagihugu bo mu bihugu mirongo itanu na bibiri kuri mirongo itanu na bitanu cakoreyemwo amatohoza yasanze batagihurumbira incanco gutyo ikabona ko abana benshi bashobora kuzohitanwa n'indwara ubundi zari zisanzwe zikingwa n'incanco unicef ivuga kandi ko mu bihugu yakoreyemwo amatohoza bitatu vyonyene arivyo vyagumanye icizere ku ncanco z'abana ivyo bihugu hakaba ari ubushinwa ubuhindi na mexique unicef ikavuga ko muri ivyo bihugu icizere ku ncanco ciyongeye cane ibihugu biri mu vyo unicef yemeza ko biri mu bitacizera incanco kuri mirongo itanu na bitanu yakoreye ko amatohoza navyo birimwo ghana senegale korea n'ubuyapani umurwi w'abantu bahigimanze ku vy'incanco z'abana mu bihugu unicef yakoreyemwo amatohoza urimwo ahanini abavyeyi bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu n'abagore muri rusangi raporo ya unicef irabandanya ikerekana ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe covid ya cumi n'icenda icyenda yari igikaze abana baharugwa mu mamiliyoni mirongo itandatu n'indwi basivye n'imiburiburi urucanco rumwe muzo bari babwirizwa kuhabwa abababa igice c'izo miliyoni mirongo itandatu n'indwi z'abana bakaba bari ku mugabane wa afurika nk'uko unicef ibandanye ibivuga muri raporo yayo
aba bakumva mukuru wa sudani bavuze ko hasubiye kuba ingwano hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye kuri uyu wa kane abantu ibihumbi n'ibihumbi bagerageza guhunga ingwano yahitanye abasivili imbere y'ikiruhuko aid cy'abayisilamu kirangiza ukwezi gutagatifu kw'iramazani eugenie mukankusi abahe iyi nkuru umujyi wa khartoum uwa amdurman n'uwa bahri ibice bituwe kurusha ibindi muri afurika byakozweho n'imirwano muri iki cyumweru hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf abaturage baho n'abanyamahanga bagoswe n'imirwano kandi ibiribwa birimo kubashirana ibyotsi byuzuye mu kirere hamwe n'ibisasu byaturitse mu minsi yabanje byongeye kuboneka no kumvikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'uko byagaragajwe na televiziyo y'ikaritumu mbere y'uko imirwano yongera kubura urusaku rw'imbunda rwumvikanye ibahari kandi abahatuye batangaje ko ubushyamirane bwavuzwe mu burengerazuba bw'umujyi wa omdurman amakuru ya nyuma avuga ko igisirikare cyahavuye kijya gukumira abari baje gutera ingabo mu bitugu rsf mu gihe impande zombi zaneze ku masezerano yo guhagarika imirwano yagombaga kubahirizwa guhera kuwa gatatu rsf yatanze itangazo ivuga ko yakabweho igitero mu mujyi wa omdurman kandi ko yatakaje bamwe mu basirikari yakora ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kumenya amakuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'ibyo rsf yavuze igisirikare gifite intwaro z'intambara kandi kiragenzura karitumu abahatuye n'ababyiboneye bavuze ko bisa naho icyo gisirikare kigerageza gusibira amayira abarwanyi ba rsf kugira ngo batabona aho banyuze ibikoresho
ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije twibutse kandi ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu tuje tuje mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu rwanda aho abantu batanu barimwo mugwizatunga jean sabimana azwi nka dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka gasabo baraye batawe mu mvuto mu rwanda bakurikiranywe kuba bagize uruhara mu kubaka inyubako zidakwije ubuziranenge ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asunta kaboyi abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu murangiratsiye ruvugira uru rwego yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko abatowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka gasabo barimo stephen rwamurangwa wayoboraga aka karere raymond chrétien mberabahizi wahoze ari visi meya ushinzwe ubukungu jean darika nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na jean batiste bizimana wahoze ashinzwe imyubakire bafunganywe n'umunyemari jean nsabimana uzwi nka dubayi uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe urukumbuzi uri mu murenge wa kinyinya akarere ka gasabo ni umudugudu mukuru w'igihugu paul kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose byari nyuma y'uko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa ni ikibazo yabajije minisitiri w'ibikorwa remezo ernest nsabimana minisita wa infrastructure ibintu abamaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu byari bitewe bikica abantu biterwa n'iki aha investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose uyu mudugudu uba ugizwe n'amazu ijana cumi n'ane harimo n'andi mazu ageretse arindwi atuyemo n'imiryango makumyabiri n'irindwi bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni cumi na zirindwi na makumyabiri n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yari amaze imyaka igera kuri itanu yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira igitangariza ijwi rya amerika umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya abatse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa dubayi umujyi wa kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri ku mazu ageretse umuvugizi wa rib murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage ko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite naho dubayi we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ukwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga kumvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya abayubatse ko bayibushuye mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse mu kiganiro umujyi wa kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru umuyobozi wawo rubingisa pidanse yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri makumyabiri n'itatu kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo nta mucanga muzima mfite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizapfugwe hejuru se ntitwagenda umujyi wa kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na ba nyiramazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring ni uburyo bafata inguzanyo bakaba bareba uburyo bayigeze inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka abatawe muri yombi bose uko ari batanu umuvugizi wa rib yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite abakurikiranweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko nyungu zabo bwite icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko igifungo ni hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda iri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni icumi naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu ndetse hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni eshatu kugera kuri miliyoni eshanu bamwe mu baguze ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki umujyi wa kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasunta kuri iyo nkuru umucamanza wo mu rwego rudasanzwe rwo muri sentare nkuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije igihano cyo gupfungwa imyaka itanu abahoze ari abasirikare bakuru mu mugwi fdr yabahamije icyaha cyo kuba mu mugwi w'iterabwoba eric bagira ubusa araduha inkuru y'idonido isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abacamanza bari ku cyicaro cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i nyanza mu majyepfo y'u rwanda abaregwa bari bari kuri gereza nkuru ya nyarugenge iri i mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali bose uko ari batandatu bahoze ari abasirikare bakuru mu mutwe wa fdlr udacanwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha baregwa byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba hari ibitero ubushinjacyaha bubarega birimo icyiswe ohacre du seigneur cyagabwe ku rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bahakana iby'icyo gitero n'ibindi byaha baregwa bakavuga ko uwo mutwe bawugiyemo ku gahato bidaturutse ku bushake bwabo aba bagizwe na habyarimana arias mucebosofoni leopold mujyambere arias musenyeri mpakaniye emiliye ruzindana felisiye habimana marke na emmanuel habimana bavuga ko batagiye mu mitwe irwanya leta y'u rwanda bazi ko ari imitwe y'iterabwoba bavuga ko ibitero byagabwe ku rwanda batigeze babijyamo cyangwa ngo babigiremo uruhare urwo ari rwo rwose bagaheraho basaba kunyuzwa mu kigo cya mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe irwanya leta y'u rwanda giherereye i musanze mu majyaruguru y'u rwanda bagahabwa amahugurwa y'uburere mboneragihugu nk'uko bamwe mu bari babakuriye bajyanyweyo bikarangira bamwe basubijwe mu buzima busanzwe abandi bagashyirwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi mu isesengura urukiko rwakoze rusanga ibikorwa abaregwa bose bakurikiranye ari ukuba barinjiye kandi bakaguma ku bushake muri iyo mitwe bakanahabwa amapeti yo hejuru n'imirimo itandukanye bitewe n'uko iyo mitwe yabaga yubatswe umutwe watangiye ari parire ariri uza guhinduka fdr foka urukiko rusanga badahakana ko babaye muri iyo mitwe rwasobanuye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hagiyeho itegeko ry'u rwanda rihana icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubushinjacyaha bubarega ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani fdr foka babagamo yagabye ibitero ku rwanda urukiko rugasanga ibyo abiregura bavuga ko binjijwe muri fdr ku ngufu ko nta yandi mahitamo bari bafite ko batari bazi ko ari n'umutwe w'iterabwoba nta shingiro bifite rwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'iterabwoba kandi ko bagomba kugihanirwa icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ubushinjacyaha bugaragaza ko binjiye muri iyo mitwe mu mugambi wo guhungabanya leta y'u rwanda rwavuze ko icyo cyaha kibaho gusa iyo abakiregwa baba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu ku ngingo yo kubasubiza mu buzima busanzwe nk'uko abiregura bari baburanye babisaba urukiko rusanga nabyo nta shingiro bifite rusobanura ko ubyemerewe aba agomba kuba yaritandukanyije n'abacengezi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kandi nabwo akabikora ku bushake bwe bose uko ari batandatu umucamanza yabahamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyonyine asanga batarigeze bahakana ko babaye muri fdr foka gusa yahamije ko bitwaye neza imbere y'inzego z'ubutabera bw'u rwanda kuva urubanza rwatangira kugeza rusomwe ku bw'iyo mpamvu yemeje ko hari impamvu nyoroshya kandi ko bagomba kugabanyirizwa ibihano bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu muri gereza yabibukije ko kujurira icyemezo yabafatiye bikorwa mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya niba abaregwa bazajurira ibihano bahawe abaregwa uko ari batandatu bose bari abasirikare bakuru mu mutwe wa fdr umukuru muri bo yari ku ipeti rya generali majoro ariwe joseph habyarimana arias mucebosofoni twibutse ko ubushinjacyaha bwasabaga ko bose uko ari batandatu bafunga imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza aba baje biyongera ku bandi bahoze ari abayobozi bakuru mu mutwe wa fdr ni bwana inyasi nkaka alias laforge fils bazeye wahoze avugira uwo mutwe na koroneri jean pierre nsekanabo alias abega kamara wahoze akora ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe mu mwaka ushize bahanishijwe n'uru rukiko igihano cyo gufungwa imyaka icumi muri gereza ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
mu burundi kutaganiriza abakiri bato ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere byoba biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato mu mezi atandatu arangiye mu ntara y'umonge honyine haharuwe abarenga mirongo itatu batwaye inda bakiri bato ibindi kuri iyi nkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije n'inshuti zayo mu burundi murayisomerwa na tiyarive ndayishimiye ari kigali mu rwanda ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe igitaye neza y'imiryango abubf mu rumonge vyerekana ko abigeme mirongo itatu n'umwe batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze muri abo harimwo batandatu basamye inda bafise imyaka cumi n'itanu abandi ndwi bakaba bafise imyaka cumi n'itandatu iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga josephine rufyiri ajejwe urwaruka aho mu kigo abubf aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro ntibiteye akoba cyane ariko kandi biranagateye kuko si bike iyaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora imana charles umuvyeyi wo mu rumongati haracariho abavyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana abana babo nuvuga ko ari imigenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekeye irondoka bijyanye n'amashira meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera akanya ajya gupupura ikarondera rasiyo uko kudaha ikiyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuza mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato manirakiza ivone ange berize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo ego igituma atikingira uwo mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byeyi no kwikingira ikindi naco ugahura n'uruhara rw'abavyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwongo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma baja kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo ariko umubyeyi bikorimana share we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero no kuri bazi mu bigero ingene habwirizwa kugenda bitunganije ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise josephine rufyiri hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka akana kariya hama akaba abona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashimye kubirondera mu nzira zitarizo hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto muhigwe dondarsi ni umunyeshure mu rumonge nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye ibimenyano n'abamotari bakabamenyereza amarifiti higembera mumaye ca deplacement agaca kijya rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amutwara mu bushurashuzi abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza hari n'abarezi ibagoba izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha n'abanyeshuri b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana muhigwe dondarsi nk'umuhungu arashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri abana tujya muhungu araciye ubwenge umuhungu nawe akavuga ati genda shaka umfashe kwigisha nk'iki yiye wamuhungu akamubwira ati ni ukuri uraza umuhenda kwigishe cyangwa uraza duhurira hano kandi abikwigisha tube ntugire ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi ugaca usanga babikoze umukobwa atarabyiteguriye ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbya imyaka iyo abyaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo rufyiri josephine n'ibyo bishobora kumushikira igihe cyo kwibaruka kuba akiri muto ugasanga aratabutse umwatata hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda arashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iwe by'irondoka byononekaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agaca abaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi mu kigo c'ishirahamwe ryitaye ineza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo
urakoze tiyerive kuri iyo nkuru ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zisaba abanyagihugu b'amoko atandukanye y'abakongomani aba muri groupema ya Bijombo muri teritwari ya Uvira kongera kugenderanira inyuma y'imyaka irenga itanu amwe muri ayo mo, muri aya moko atagenderanira kubera ibibazo by'intambara ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira nyuma y'imfu z'abaturage ndetse n'ubujura bw'amatungo byari bimaze gufata intera ikomeye muri groupema ya Bijombo ubuyobozi bw'ingabo za Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi byaraye bikoranye inama mugatanga n'amoko y'abafurero abanyamurenge abanyintu n'ababembe mu rwego rwo gushaka uburyo amahoro yakongera kuboneka muri bijombo ubusanzwe muri bijombo usanga buri bwoko bufite umutwe witwaje ibigwanisho buvuga yuko ushinzwe kuburinda iyo habaye imvururu z'ubwicanyi cyangwa ubujura ugasanga byitirirwa ubwoko runaka bwana muzuzi setonde ni umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta rikorera mu misozi miremire ya bijombo yavuze yuko ari intambwe ishimishije kuba abasirikare bakomoka mu burundi bongeye guhuza abanyamurenge n'andi moko yo muri bijombo ubusanzwe ayo moko ntacyo apfa ahubwo akoresha na bamwe mu banyapolitike bayajyanisha bimika muri gurupe imwe abami babiri ndetse bakaba babizangana mu baturage ibyemezo byavuye mu nama ni uko twebwe nko mu ruhande rwacu rw'abanyamurenge twababwiye ngo guhera none twaciye ubwiryi abapfurero nabo bemeye ko batanze amahoro mu banyamurenge ni ukuvuga ngo icyo kintu bemeye ko bahanguye ngo isoko abanyamurenge batageragamo uyu munsi bagende bayigeremo imihana batageragamo cyangwa se uturere batageragamo bemeye ko bagomba gufungura inzira zose kuva mu rurambo ugahuruka mu bijombo kuva mu bijombo ugahuruka mu mikenke na minembwe uyu muyobozi wa sosiyete sivile avuga yuko ingabo z'u Burundi na fardesi bishyigikiye imwe mu myanzuro abo baturage bafashe irimo gufungura amasoko n'inzira zari zafunzwe kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abasirikare b'u Burundi batwijeje ko bagiye guhagarara hagati kurebera ibyo tuvuye kuvuga kuko bizashyirwa mu ngiro kandi nabo bazadufasha mu buryo bwo gukomeza kudufasha baherekeza abantu mu nzira zose bashaka gucamo n'abifuza kugenda n'abifuza kuragira aho bashaka kuragirira nk'ubu mugatanga ingatera zamaze kugerayo ubu ni ukuvuga ko ari inka z'abafurero ziraragirirwa mu gatanga ari inka z'abanyamurenge ubu nyine ziri mu gatanga byiringiro robert akurikiranira hafi iby'umutekano bibera muri teritwari ya fizi uvera na mwenga avuga yuko ayo moko atuye muri bijombo ashobora kongera kubana mu mahoro kubera yose amaze kurambirwa n'intambara hashize imyaka igera kuri irindwi hariho intambara hagati y'abanyamurenge abapfurero n'abanyintu kandi bakorana n'imitwe mvamahanga muri iyo mitwe mvamahanga nyuma yo kwitandukanya nabo babonye kuko nta musaruro wavuyemo mwiza ndizera kuko kuri ubu nyine kuba bicaranye bakabonana iyo ni intambwe ya mbere intambwe ya kabiri ni uko bamaze kubona igihe kirekire bagize bari mu ntambara kuba barashigikiwe wenda n'abanyepolitike ariko abanyepolitike ba kongo bataragize icyo babahindurira mu gusura kandi kubabanisha iyo yoba intambwe ya kabiri yo gutuma hagaragara ko icyizere gihari ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugisha abahagarariye ingabo ku ruhande rw'u Burundi na congo ariko ntibyadushobokera nyuma y'igihe kigera ku mwaka abasirikare b'u Burundi binjiye muri congo gufatikanya na fardc kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho bimwe mu bitero byibasiraga imihana y'abaturage byarahagaze ndetse izo ngabo zivanaho na za bariyeri zitemewe n'amategeko muri bijombo twibutse yuko abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bari muri teritware za uvira fizi na mwenga batari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ahubwo bari ku bufatanye bwa kongo n'uburundi vedase ngabo ijwi rya amerika ovira
nshuti mwese rero mwari ko mukurikirana ibiganiro n'amakuru twabateguriye uno munsi bikaba bigarukiye ngaha tukaba dushimiye rero abashoboye gutegura ibi biganiro dushimire by'umwihariko Nadia Taha yadufashije kubashikiriza kwegeranya ibi biganiro kuri iyi mikoro ari kumwe na Fidel Niwengabo nawe uwabihagarariye akaba ari Etienne Karekezi mugire rero ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu kurindira tubifurije rero kugira ibihe byiza ibihe mu miryango yanyu n'abanyu murakoze